Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is already high. Let's save Nigeria so Nigeria won't. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria. people, I salute and welcome at this um, beautiful morning to Inform Me Radio and this um, a program State of the Nation, the program will take the entire waiting that happen around our country, Nigeria. Um, mm, sometimes we dey do tatafo go other areas, but I'm not sure say we go do tatafo today or Gadiomo because too many things they they happen for our own side where we need to look into wey we need to bring come out so that uh, our people eye go open you know uh, before we enter studio just now you dey talk how you take uh, do some movement and as you enter some places like that you know you choose not to look the physical you come dey use your third eye <laughs> come dey use that third eye They dey look i no know how you take see eh, say because your solar solar panel no dey shine o oh. eh, eh, you forget to shine am i forget i know the the activities when take place uh, before the movement no come make me go there the but i still use them like that. okay you get on, on, eh, you get battery you get battery. i charge am you charge mm. you get uh, i eh, get extra, extra battery inverter inverter battery <laughs> okay na that one na you use, nah, use. oh okay because <laughs> i dey look the head uh, since. as uh, i come back now mm, i go you go shine so that may charge the battery wey i use for there. <laughs> all right. <laughs> na so eh, na una country sister olayemi na im dey talk anyway and that na una brother him go talk him name by himself sometimes i dey wonder whether that na the real name wey him papa and him mama even give am say i know say make you talk okay uh-huh. wait first <laughs> so now na sister na him dey here now i'm in charge yes una know why i dey do am like this today na today na him birth <laughs> so i wan i wan just i wan punish am small when <laughs> i tell am say ace man stop stop look you can talk when i want you to talk and don't talk when i don't want you to talk hey eh, see we don start music tell her joke she don turn rapper see i go find i go find am eh, i don't mean i no i go find i say make you not talk you talk for now i'm not see am you be pikin wey dem beat well well when you eh, small i don see am <laughs> and since today na your birthday i go still in fact i go use the punishment wey your papa and your ah. mama give remain i go use am take eh, punish you today right, eh eh engineer abeg dis things wey dey for dis table so remove dem from im sight i sit down na all dis kind things na i no see me touch my own dey go <laughs> oh <laughs> yes so dem say laughter na im be medicine good medicine for the soul na im dey thing be yes This one dey come from within us definitely Mm, ah, ah so brother all right so brother community community okay. <laughs> e dey show me things alright <laughs> no wahala so brother, community na we dey so abi as e be say di project wey we get now na the indigenous valuable nigerian project not a northern project not not a southern project eastern project western project but the indigenous nigerians valuable project na we dey for here on um, this our radio yes i don first talk my name abi okay this is like say <laughs> eh, eh, eh, not dey laugh again All right, um, una fit follow us um, go our website www.informmeradio.com then uh, please send email to us on informmenigeria at gmail.com abemona no send monitoring email una send us email to encourage us if una wan even support us sef we need di support every support wey we wey we go get from una we need am to take continue dis our ministry so so dat e go enter permanent site e get permanent site sef mm. e no dey end o na never ending story na we dey so eh, when we say permanent site mm. na achieving a better nigeria okay okay okay the achievement na be the yes, permanent site yes. of the nigeria that we want yes. or that not we want the, that we need that the indigenous nigerians need that the indigenous nigerians all right so send us email on informmenigeria at gmail.com then you fit follow us um, for our social media uh, facebook twitter instagram just check inform me radio for those um, social media you go see us for the bang bang and then if you wan join us now on sms or whatsapp you fit send message to plus two three four nine zero five five four eight eight three one one. yes we know say a lot of people dey listen to us even uh, for canada for uk everywhere for nigeria we dey appreciate una but we still want make una still dey join una voice to wetin we dey talk so make e no be like say na one man show e be though na the voice of the people na we dey carry come here we dey do our own waka waka our check check and dey know wetin the people dey feel and dey make us enter studio with passion like this so so na so e go just be well make eh, una hear my brother voice this morning and then he go tell una our readings our studio readings we we don't take as um, as our own because of the importance we be now and forever as long as we get breath with these words we will always talk come out so make it make it sink in make our third eye open make our eyes of understanding they open make they they enlightened so that we go to understand the things where even those wey dey do dem no want make we understand so bros buy the boy mm. Mm-hmm. Thank you for the permission. <laughs> you just a, you just a shine this morning. uh, yeah, now, first of all, I want to God thank you for today, and at the same time, I want to tell you thank you. Uh, you know, sometimes when when mother dey celebrate pikin ahead, you know the quick, you know the quick, you know say celebrate am her head. Now, eh. when <laughs> <laughs> so oh, my people i dey thank god today yes you know when i carry paper i come see my birthday mate eh, oga olusegun obasanjo at eighty something eighty five, eh, eighty five. uncle mm-hmm. shege uncle shege happy birthday because me and you na friend on our birthday <laughs> so <laughs> when they say dem dey celebrate you mean if you celebrate you pass the people wey write on newspaper because me too please today as you dey do your party remember me oh, i dey decide <laughs> yes, my people, we thank everybody. As now they always pray for us. As now they always they wish us well. As now they always pray for our protection and um, say, may God using hand and finger and feather and wings stay they cover us anytime they go out to check for things. Uh, road no they too they good, but because of the way matter be it always protect us to go and come and then so that we go see one new thing to tell our people uh, my name is adeomo akao i salute to well this morning uh, we go take our studio item when or our studio reading when be the difference between political power and traditional power. Political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power na power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. You see, sometimes many of us know the queen understand. This period, are they particular about the people because the people determine the action of who obtain or who who you were forced for. Now, if I if if power they obtain from me, I get, wake up in the morning. I they think of how I go fit be the only person to benefit from who obtain power from me. Betrayal go start. The issue of gossiping go start. The issue of spoiling people go start. And all these ones, you see, they call it a game of interest in politics. But the truth of the matter is that I call it a game of retrogression. Sorry, say the English uh, big this morning, but the real word when I want to use for pigeon a game of going back. You know why? If now let me the benefits, the society where I did no benefit, I they creating security for myself. So to the people when power they obtain from, how you play your role the bag of money wey you dey collect just to show say you don dey richer than the people wey dey around you tomorrow you go always build prison wey you dey call fence but if you let the society be the beneficiary if you let the community where you dey be the beneficiary you no need that fence when that that prison yard wey you dey call fence and even if you need wetin we dey call border demarcation between you and your neighbor Now, just six blocks with iron around them where ventilation go dey flow in correct ventilation good one and so sometimes a good make we understand say we are ourselves Now we they make the political class They even thief the hmm. more one reason i they talk am this morning a politician obtain power from me but anytime i need house rent i will go meet am for office i need house rent anytime my children no fit pay school fees i will go meet am i need school fees anytime eh, my vehicle burst tire i go go meet am i wan make dem help me buy tire where all those money from dey come. where you think say for dey get dem how much was supposed to be his salary if a city governor dey get six hundred and thirty thousand naira as salary and if na that one actually be him money all those requests wey you dey make so where you think say you wan for see dem he need to eh, start inflating figures so still from from us uh, from the taxpayers from the taxpayers because the person wey you just describe na no dey pay tax yes him just dey collect collect collect e no dey mm. among taxpayers at the end of the thing the indigenous people of nigeria the valuable indigenous people of nigeria when the political elite They always call the vulnerable They see you as vulnerable because you dey go beg them. but you are valuable when you no reach their domot only then you go fit get voice to say you see me for your office one day wetin mm-hmm. i tell you make you do for our people mm-hmm. why you no mm-hmm. do am you come here dey complain and that time you go get voice that is when you have the voice to speak don seek special favour you don enter grammar eh, no dey look for special favour <laughs> my people mona no vex maybe na my birthday spirit. you <laughs> miss every day na be your birthday spirit. <laughs> you know so e good make the indigenous nigerians the valuable nigerians learn to stay away from political office holders when i mean stay away e no mean say if na this office We are engineer dey na therefore need to sign this document when i wan use e no mean say make i no go there hmm. because that one i dey go through due process matter but if not for you to seek special favour make dem take dey make sure say every christmas dem dey come buy cow give you you don ever hear say in budget cow dey budget you don hear say ram and rice dey budget mm-hmm. but every christmas dem go buy cow and ram easter dem go supply you and you sit down dey collect am yes you go say na your own share you say na your own share you no know say you dey you dey take wetin suppose dey met to rebuild your society your community today the indigenous nigerians make we learn if i vote for you no mean say na you go come dey feed me my thumb printing na for you to go do the good work when e go keep my society to make am a better place so that wetin i go wetin i dey do the small thing wey i dey sell i go fit dey from there dey come dey take care of myself mm. i no go dey make provision for those things again for myself na this one be the message wey we get today for the indigenous valuable nigerians learn because if you refuse to learn if you refuse to take action if you refuse to stop that thing wey you constantly dey do over the years will the people go always dey work in cycles and na only complain they go only dey complain while the politician go say muna no worry yeah we know how to handle them. we know how to eh, eh, like i tell you say one politician talk say ah not be those people ah, i know ah, how to na just to buy them drinks na they don know a a community for that. na very bad sad matter not even just very sad matter say they don know them. Eh, say they don know the that's the youth of the community say they no in fact if you just buy drink for them anything wey you give them even if na substandard say they go take am how long we go continue like this we no dey tire they say na only uh, kolo person na im dey do the same thing again and again and again and expect a different result abeg make all of us wake up from our slumber na still dey lis ten to us on informe radio this morning and this na the state of the nation oga adeomo the thing this matter so don even take us back to the first thing we wan talk about <laughs> the video wey dey trend yeah okay for for social media now how one eh, politician wey wey dey talk say im wan come out for presidency Life lifelong ambition eh, lifelong ambition the the the new youth of nigeria yeah, the new youth <laughs> of nigeria how e take i no know na throw he throw the money abi e hand the money over to somebody wey all of them come dey struggle for for the matter so um, you see ma when you look wetin if you don ever work with politicians i never work eh, that's why i dey you know so because i dey purposely stay far stay far as as i know dem reach as i dey close to dem reach eh i dey stay far from dem um, those of us when the first the first date that angle eat and dine with them uh, no when we don first serve them, <laughs> okay uh, because they no gree make we eat and dine to say we eat and dine i for dey drive votron now <laughs> because I no gree that time na make us still dey use leg dey waka out say god come bless somebody say make him bless us -huh. now i i i i wan make we quick understand one thing if a politician come here today and he come meet the people when he feel like say in dey galvanize in dey call together mm. in dey say make una support me as e dey comot the thing when e dey drop once e waka comot two minutes e too much. wey rancor go start. no no be rancor. Uh. two minutes e too much that is one hundred and twenty seconds now they talk so mm. it's a very it's like 120 years in the in the hands of the person when that thing drop for am not to complete again mm. as long as say the vultures wey dey around uh, see am <clears throat> you see e don become my, dead meat to my, be attacked yes <laughs> you see wetin dey happen if na this engineer na him be the arrowhead man when he get for here mm. he come he come drop one million naira for am na 800000 we go see for table within 120 seconds whether e be house of assembly member whether na senator whether na government house e dey stay o mm. in fact he and he and the governor he and the president dem dey chop together eat mm-hmm. together mm. as soon as you hand over money to dem say give these people in between okay make i use example in the twinkle of an eye yes see see office of a governor he has a small vote inside the office where he for sometimes dey sign money to person wey dey in charge a private accountant from the office to the governor's reception at governor's office as that bag dey move from there dey meet e aid the bag no dey complete reach the person wey dey say make dem hand over am to just with two hands exchange. exchange if a city governor signed ten million naira for a group of people mm. as a move comot for inside the small vote come and meet the aid him come out from there make he go meet the people hand over to two million dollars where two million waka pass in between governor's office and the ne you know just be like this office where i dey so mm -hmm. and this next door mm. as soon as you open and close this door money don lost e dey vanish question be say safe dey inside this door when e dey collect money wen dem for dey pay tax you know why let us be very sincere anybody wen get political office right now in the country na wetin i make and so method of making e, e no e concern people. after us the people believe say when i comot dis same people now go say how many years when you dey with governor wetin you get mm. so because our attention don dey too drawn to the money material yes the material things and not to represent our success not the impact make when you make on the people so when you see wetin happen when oga bola ahmed tinubu visit that area for hmm. ekiti by the time im drop wetin e dey drop for people probably e feels okay for instance politicians dey always like drop this thing since i no go fit provide mineral and soft drinks for everybody when mm-hmm. I use this one take do the entertainment ma if that sixty seconds pass if na 3 million naira e drop that money go na na na fall down to two point five million and then from the next person e go fall down to two point two million and na so e go be until you see say dem go give person one thousand naira so that na wetin create where both the police the hoodlums the thugs see women and women in fact women now become hoodlum and join join the thing huh. begin drag dey injure because people sustain injury yes, now. they injure themselves all of it no be the issue of say is wetin i fit grab and along the line if you check and if you if you really study uh, a video analysis Some people even tear some of the money. And I took half away, you take half away, mm. which means a useless, useless currency. money. Because if I get one part of five of, of thousand, and the other part, they with engineer. And me and I don't know each other. Uh. How do we come back to to solder it or to weld it or to, <laughs> to gum it for it to now be useful in the market? So you find out that even the money when they give, in most cases, no, not they arrive at the destination. I know, they, but make we leave the the motive of even giving. I don't want go into the motive because sometimes a lot of this motive. oga we need to go into the motive okay. because this period wey we dey now e dey very dicey. yeah very very you see every politician get wetin e take dey buy the spirit of people. i go use am in the in the in the uh, traditional aspect. you see sometimes when you see some junction They go put native pot put all the things and then maybe 10 naira go dey on top the person when come drop that 10 naira na transport fare for the spirit when im won't transmit the message and so when a politician drop anything for the population or the people the crowd when they come see one now a, transportation of my message and a kind of a sacrifice to make sure say you no go feel reject am and there is this language if you dey near old person if you dey pray for you if he put hand under your shoulder or your head he go mm. say people will always be happy with you the way they dey happy with money. Mm. yeah na prayer I be from an old from old people to the young. So any old man always, uh, any old man happy with you yes. the way wey. Nobody sees money, I get angry. Really? Yes. And so it's not now serious prayer and please bless how they reveal beyond. But now if you really deal with people who are who they classical and high in the mm, spirit mm, realm, mm. if they won't really open their mind, pray for you. The first word when it go come from you in respect to say favor will always be your portion. Go say nobody even your enemy when e see you e go always dey happy with you the same way e no dey see money dey vex na so e go dey see you dey happy and so when money is dropped by a politician even his enemy who do not want him on the seat they go happy with am they go dey happy they go struggle to share from it and once you take it the salt wey you don eat you no dey cause am so this morning a good make we understand to the indigenous nigeria can we correct something wetin i they look at now be say people need to understand one thing when e be make we fit they receive politicians to talk with us but don't expect anything, anything from them, because if you no collect anything from them, you fit go back and ask wetin you we agree say you wan do for this area why you no go do am mm. but once you don collect you no get that power you know sir. i dey strongly against anybody yeah. no matter who you be anybody at all i dey against collecting money from a politician man you know why till today nigerians never fit correct this aspect of security votes and frivolous allowances when political class dey get because uh, because na wey the people make them dey collect that money but we no dey know now one way when a politician or in our program political mirror one of our analysts used one language say until we devalue the political office hmm. political tension no go ever stop and when when when when we those who listen to that program who dey listen every tuesday will understand the angle from which the matter dey go now go by the salary of a city governor some governors dey when they receive less than six hundred thousand as salary hmm. please many of us no dey know when a governor sit down say i i i leave my salary <laughs> tell am say no no leave your salary leave your allowances i no say allowance o your allowances your flight allowance mosquito allowance <laughs> newspaper allowance uh, your security vote your traveling allowance, allowance. your hotel allowance uh, each day allowance. accommodation allowance uh-huh. each time you move out of benin uh-huh. and or you move out of ekiti then, uh, or you uh-huh. move out of whatever uh-huh. yes well, wardrobe, wardrobe allowance, allowance drop all the allowances furniture allowance drop them no collect any allowance take your salary. Yes the guy go ask you whether na you win election he go ask you the next question wey he go ask you be say na because of you i back on the journey politicians don't need salary and those allowances na im be the real wealth when dem dey gather mm. now a sitting governor at every every two two months has nothing less than one point two or one point three billion now e get one state right now e dey get 300,000 i mean 600 650 um, million naira before the predecessor they get 500 million When e come in up um, and the thing come be 650 million and then every two two months na 1.3 billion now if i dey take 1.3 billion naira for i mean 1.3 billion every two two months in 12 months how many billions i don accumulate that is just on security votes. in that's uh, one point. Uh, every that is every month. Mm -hmm. i dey get three hundred that means six hundred and fifty million. yeah. multiplied by twelve. you understand what i try. yes wetin i dey yes. wetin you dey wetin a city governor dey collect then from there his travelling allowance no dey na make dem dey charter plane every day and na private jet dey be and it's always in millions if a, if a sitting governor come off for one state go abuja and e sleep over is twenty million naira travelling allowance yes accommodation is included in the travelling and meanwhile state house dey there all states in nigeria have state house in abuja then if you can't travel out of the country go somewhere out of the country for the so-called attracting foreign investors. Mm-hmm. Oh my God in heaven, hallelujah! This calculated. No, oh, that one in, is in calculated dollars. in dollars. Now I make them. When you get somebody winning the war for presidency, and they tell and say you are going to be in the entourage when they follow president out of the country. Mm. You know when they tell you traveling for traveling, the president booked three hundred billion naira for the year. Mm-hmm. The police when in office go there go stay wait for survey environment and let him know say area come you can come they are calculated in dollars the one when you wan follow am from here go food when you wan dey eat for there e cook when you wan go everything e e dey travel with kitchen including food stuff. and yet. when you reach there they go do all of these things and they always all the cook is you pay them in dollars when they reach nigeria you now pay in nigeria currency na so dem dey do now by the time you check all these things you go dey pray make president dey travel every day that is why aid any aid will tell you is it not his right to go and negotiate for nigeria is it not his right for him to go for foreign investors to come into our because in dey benefit because he must travel with him and they are always in dollar so when e gets to that point the commissary account check na dem dey get am so now if you deactivate all of these allowances first of all nobody this money when that man share that day so you no go drop am you know why how will you have six hundred billion in your account you come dey spend am for office of one million naira as salary for instance hmm. as a city president hmm. in nigeria they say at the end of the year you only go to get twelve million and as a house of assembly member your total salary for the year because allowance is no dey again dem don mm-hmm. comot dem mm-hmm. it's not more than two point six million naira and then you expect a city senator to go and be using three hundred million naira to contest election when you know say his salary na at the end of the year a city senator no pass three million naira then he go come dey use hundred million dey contest election what is he go to do with it he no go remain with where for dey get the money so this man drop this money and he's going to drop it around nigeria because waiting the office when they fight for they push to go get for am will wetin he get to he, collect you know like if a city governor they get in wait wait wait this same person we were talking about now eh e not the government o oh. and yet e they receive yes e gets. now when you check all of these things if you come dey if you come become president nko. Uh, eh, you go just take you go just take one state eh, you go just look one state you say henceforth you you are going to be responsible for my na one state go just dey in charge of all the allowances then the next state one or year state go dey in charge of medical care the next one go dey in charge of na so you go just share am and then packing packing packing packing. Yeah. After us, a city president office had one code, John MTN on before, <laughs> and he was making money. So why will he not add one code to Oyemon? <laughs> Eh, <laughs> so, yeah, we are friends anyway. Now joke I do. You know, but there is something we should understand. Oh. Political office, what did they follow? I mean, too they huge. So when you are spending, you no care because the day when you reach your hand, you they get them back in few months. Our people talk to our people. So yeah. our people now know they learn okay for instance now that man just drop that money and all of you walk away say hey baba we respect you domosa but as e be baba o ejo emma binu o we don't need this money we need what you can do to change nigeria for instance you go know say people don dey change mm. no be politician for ghana go share rice when they return am back to am ah, now i wan talk so wey dem carry am throw am back inside the motor for am say dem no need this thing we no need the rice we want you to do something for you you should do what the people want want or need need not wetin you want gun sacrifice for my hand so by the time we learn this if the indigenous nigerians learn this not be only nigeria dey use am correct o oh, ma one funny thing is that wetin dey happen for this country dey spread round africa. is a world yes o not just is a world wide. and nigeria na country with of influence e be like as we dey see uh, say kogi na confluence state abi no be im be their mm, slogan mm. and edo come be wetin transmit state. na <laughs> dey uh-huh. transmit. Uh-huh, because edo na transit state na if you are going to the west you need to pass edo if you are going to the east you pass edo if you dey go north you still pass edo so at what point one of the community in edo you go must pass one place to make sure you you go to one part of the country now the truth of the matter be say many of us no know say we get god build this country as a country when their action go fit influence on that other country and so when we dey do things we no dey quick understand say we dey either na im make dem call us giant of africa before because of the the kind of impact wey nigerians get for africa yes that was why when nigeria came into south africa matter and ghana issue they were able to get it right but na person you know ma i notice e get some courses when i no dey gree make person go school go read again <laughs> wetin be that one garden and counseling <laughs> e no dey work no anybody wey study that course e dey cancel people well well but e no dey fit cancel himself e dey always get problem i no know whether i dey feel say e too know because of that you con dey misbehave you no know say the challenge wey you get <laughs> not be for you na for you to learn so that you go fit use am take help another person na <laughs> the problem of nigeria <laughs> so so therefore the challenge wey we dey get na not be just for the indigenous nigerians na for us to help for us to <laughs> find solution to be able to help other <laughs> other so, countries. You see, I I dey look eh, I dey pray <laughs> say sometimes e go. I God go help una for this una session. na no go put me for wahala. I just pray because sometimes eh, I dey look this country when Sonny Okosu say. uh, during the oil oil boom we thought we had oil we never knew uh, you get one one training when i go that training where we yeah. go that mm. you get one thing i learned from there there is with the training where we go get to do with how to use uh, poem poetry and short videos to either talk about our um, ecosystem and, and challenges mm. and then being able to help correct some things in the political world and all of that but He get one thing he say when Oye came we thought it was crude but we never knew it was blood mm. we thought it was crude but we never knew it was blood and actually if you no know crude Oye na the blood wey the earth get but in an attempt to exploit the earth of its blood Now, human blood. Human blood is going in for it's it. going in. That is what Nigeria is suffering today. Wow. Yeah. I, that man, I learned something heavy. So thank you for sending me to that place. Hmm. I learned something very heavy, and I, I, choose to document it and use it for subsequent programs when we would take care of it. Hmm. All right, um, I still they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now uh, the state of the nation. Chapali, chapali, oga deomo, worrisome fuel scarcity. Oh, fuel, fuel increase. Yesterday, not be only fuel now. Yeah, yeah. All the uh, right now, somebody say kerosene at four hundred and fifty naira per liter. Yeah. Yesterday morning, diesel was uh, hundred naira per litre. Oga de omo yesterday evening diesel was five hundred and forty naira per litre. Same filling station. No new product. Hmm. New product no come but as at morning the diesel was five hundred. Five hundred naira per litre and then later five, forty per litre then fuel nko some people dey sell two hundred some dey sell two hundred and twenty some dey sell two ten oh, two ten different prices. three fifty. okay three fifty oga adeomo i know say we don first talk am how the thing go play out and as e dey play out now no surprise us e no surprise us again uh, make we still let our people know where we dey go with this yeah, yeah. The, the, the plan mm. yeah. where they unfold right now yes you see my people sometimes when many of us they face a script play out we know the queen understand we could say ah uh, ah uh, no one guy get up the other day They speak because he won't defend the yoga he said, nigeria don't suffer for a past like this before. how can a a, a minister voice out this dirty speak like that. you see am if voice out this kind dirty na dirty i look at say e be o na dirty o my people i no know whether you see am as dirty but to me na dirty you know why one you carry broom come campaign say you wan sweep things comot you come come now na you come be the real dirty just like somebody going to buy rug only for a rug come dey collect the mud. Mm. na we get so now the country don dey go i will start from the language of subsidy till tomorrow i no believe say nigeria dey pay subsidy you know when satan came to deceive eve i dey quote this thing because <laughs> lesson dey inside o when the serpent came oga bros lucifer enter serpent e con reach that place but eventually wetin happen him come tell the woman say god say make una no eat any of this thing He say no no talk say first of all he make am open so that make the woman narrow am down mm-hmm. he say no He say we can eat all but except this one e don show am where he wan go why He say the day wey we go eat am na we go die just two three letter words na they dey change truth to become lie o oh just little thing remember nigeria during 2014 13 and all of those ones when merger of political parties started na the language fuel subsidy was a scam na in nigeria take start ah so all this why and then propaganda came into the project nigerians choose not to find out true true subsidy dey mm, or e no dey at the end the next thing they give them carry power take then but today me and you dey see am say the subsidy when the cost come then now now the risk scammers come because if subsidy no dey then and you enter this country you say you deregulated first of all wetin you deregulate mm-hmm. secondly wetin who can introduce the subsidy when you wan remove after the deregulation after the regulation and after the subsidy that was a scam mm. you didn't meet it before mm. because you say they just dey use am collect money say subsidy no yes. dey now who can introduce am which sacrifice they do for the seven hundred and seventy-four local government wey no dey make nigerians fit be talk on this matter. Mm. why they suddenly e just be like the same the, the same way when a city governor go tell you say e no need local government chairman for a place and today the state no dey talk at all be like say they seal their mouth with one one spell Now be the same issue here how you ah, e, e just be like engineer come now tell me say this laptop get virus yet you take this dis laptop dey do yahoo no no no i reject that no for instance no no eh okay oh, something talk something better no for instance now okay i want okay for <laughs> oh instance he use the same laptop when he say get virus say i no go fit dey use am hmm. say no good again for this office use am dey send mail which kind mail <laughs> the question now be say the virus no dey chop im mail na only my mail is i no dey chop <laughs> how you bypass the virus when e come be say na only when i wan use am the virus dey active that period e mean say you go go go na you be the virus so this time nigerians first of all need to know we were told in 2014 say no subsidy in nigeria na im make am before the before, before that 20, yes, uh, eh, 2015 election election na im make am when jonathan increase fuel say na because there is no subsidy na im make am when e increase fuel to 100 and 5 naira when he eventually bring back to 87 naira is it 87 or 97 naira but within that area because you see that mm. 10 naira sh- uh, less or 10 naira more but i know say you see that 87 or 97 just, bring it yes. down uh-huh. yes now the question here is this if you say e no dey why you who how you come manage now when you wan dey remove subsidy nigerians no gree ask tactically you came up again to say by twenty uh, by this year twenty twenty two. finally subsidy wan waka comot o and that fuel go come dey go the way e like o make nigerians no remember say the president of this country don first talk. say as the minister for petroleum say everybody go dey regulate fuel by himself people come say no how you go dey talk like that e come reactivate the language when they take bring am to one hundred and sixty-five naira per litre mm-hmm. now the issue here is this finally i think na dat language act make nigerians no forget say they don privatize nnpc o okay NPC is no longer government property o is a private company now a private company managing Nigeria assets. Can you imagine? And so, when they were talking about the issue of when they formed that two new body, when they monitor Nigeria oil sector, remember those two new this thing mm. when they mm. take sack some MD, yes. bring in new ones. I say the same problem wey we get for light na we go get for fuel but people no gree listen <laughs> today e don dey play out now you say first of all they lie to nigerians say fuel come oh, there was a bad fuel when carry methyl methyl whatever toxic chemical chemical when they knock people engine the company wey produce am say we send a clean fuel to nigeria and that their document has exactly the quality of fuel after checking the standard they know now wetin they do for here till today na only them know the private company nnpc all of this was a tactical way to increase price price of fuel scarcity not dey na artificial na artificial holding dey nnpc say they get 1.8 billion litres but ipma say there is no fuel in depot so if you have 1.8 billion litre check on thursday the thing dey there oh i no dey talk wetin dem no talk i no frame dem up i only dey remind you of wetin dem tell you now if nnpc say there is 1.8 billion litres na di mothership wey dey inside sea na di 1.8 billion litres dey and yet depot no get am okay the daughter ship when they transport am from the sea to the depot how many liters you gree make e dey lift on daily basis and to which of the depot three when these people dey talk about the issue of depot charges say depot don increase their charges nnpc start one program wey dem dey call special tax on depot, private depots. That tax now help to increase waiting any the depot they sell to marketers. Marketers now go and buy, and then they will bring it and sell to get their profits. Hmm. Now it e therefore mean fair dey there go sell any amount any you like any amount wey you like wey you fit. wey you fit sell the same NPC wake up last week or oh, no early this week and tell us say modular refinery cannot produce fuel because of price regulation my people if nigerians dey think i think by now they suppose don drive nnpc comot for this country <laughs> we for no fit take eye see mele kyari. oga oga adeomo dis thing take me back to 2019 election when uh, one of the aspirants presidential aspirant talk say im uh, go sell say say uh, go sell nnpc wey people begin para and privatize uh, all refineries okay people begin para the same policy na the man around now same thing na the guy and yet stylishly did una shut una mouth because una don chop una tomorrow Is it my people? Yesterday, like Madam, they mm, just they point out, we do one ah. small survey. Some people they sell fuel for 195 naira adjusted. Some they sell <laughs> for two, adjusted. Yes. Some they sell for 200 naira mini adjusted. Some they sell for 105 naira. Some they sell for 210 naira and me use eye see no be say i no dey there i use eye see use body feel am and i waka enter the place for my present for three hundred and 350 naira per litre if this is what the thing is wetin dey go on i want us to relate it back to july when the sitting governors talk say dem wan tell nigerians wetin go be the new fuel price price as at as at when as at Ju- by uh, by June by June uh, by yeah by June say they go announce. so all these ones now na test running. test running how Nigerians how nigeria fit bear go, and reach go react go wetin go be the reaction mm. how nigerians go fit accept am if they were able to buy fuel for three fifty mm -hmm. they mm-hmm. were buying for two hundred and something mm -hmm. why mm-hmm. not just peg it at four hundred naira oga adeomo but oh. you know say since since we begin play out we dey talk say where where we talk say dem dey carry dis thing go dem dey push am go five hundred naira per litre but yesterday somebody buy fuel for five one thousand when the boy hold the jerry can in the waka come he say one thousand the whole women wey dey hey hey shut up your mouth which kind na black market you go buy i fair look am i bin wan join dem something the the other side of me mm -hmm. come say no mm -hmm. don say that the boy still dey dey wait for bike when he wan carry am from the place where we for go do check check now i say no say filling station where this boy for buy something why i no just go there go find out check check when i reach there i discover say the meter was three hundred and fifty naira per litre per litre I do some visitations to some part of the country. Just a few a few days back now, I enter back last night and I can't check. Diesel. Diesel they sold at 305 naira for some filling stations. Yesterday, 305 naira. In the same community, some sell diesel for 315 naira And in the same community, some said diesel for three hundred and ten naira. That was the highest of all the survey for diesel. For fuel, peg price three, I mean two hundred and ten until one part of an outskirt toward one place. May I no name me the place so that may they no mm go. Mm-hmm. May they no come. They check CCTV camera. take check for my face. <laughs> they say the man they sell for two hundred and twenty-five naira per liter of fuel, but for diesel stagnant price 300 the guy come give me that info but when i dey waka come cross from one state to the other ma i discover say every state has a price for diesel and kerosene. so there no uniformity. in prices, in prices of fuel of diesel, diesel and kerosene no uniformity everybody go sell how much you want. so the so. so how nigerians the, the react na im go determine how nnpc come fix price before they release fuel they actually have one point eight billion litres Where dem dey hold but they are holding until if there is no toxic fuel oga adeomo even as dem dey hold di fuel so na so di ones wey dey di filling stations wey get dem not dey sell their or they still dey hold am too yes because dem believe say na instrumental lifting day. why i use the language instrumental lifting be say dem no dey give everybody at the same time okay for my filling stations i have about thirteen branches for instance hmm. if my filling station get thirteen branches and these 13 branches i you lose one to me Uh, no wahala <laughs> i carry thirteen trailers go each one of thirty-three 33000 litres dem say bros no be only you go go fill o we can only give you two from your thirteen. How many is there? So I still get 11 truck. Now this 11 truck, when I when I bring two, I'll drop six thousand liters here, six thousand liters here, and what share them round. Mm, mm. By the time I give it out like this, I now need to know because I don't know when next they go allow any of my two lift again. Meanwhile, waiting day suppose serve the whole of my thirteen trucks so this time around since depot owners don increase wetin dem take dey give me me go add and join my cost of transport Yeah. come take give the people final consumer because sometimes people no dey quite understand say policy making na the final consumer dey always tell on na we dey shout am here every time say na the valuable nigerians na im dem dey use am take dey punish but oga omo you know say dat na you know say that na game plan sha. of course we understand uh-huh. no we only because even the people when they when they clap follow the same guys when they plot this thing mm. against them no dey see the team. so na here now me and you come standing between these people wey no dey see them? but dey clap for them, and the people wey dey do the plotting because sometimes you go just waka pass you go just say hey you can imagine therefore my people in most cases scorpion when e dey stick person wen dey make person get when e dey give person sleepless night at times not be scorpion wen dey on top of tree na the one wen dey near your leg hmm. therefore e good make we understand that the government that is close to you is actually stinging you with policies wen no go fit make you dey comfortable and because of that time don reach to enslave you for your own land again yes for your own land and you see e get one thing when i see for papers this morning the thing the thing the thing help me interpret the country better and because of this e good make we understand only me and you go fit help wipe out the scorpion so that our community will get rid of it of pests and insect when they drill and suck and cage the indigenous valuable nigerians my name na adeomu akao i salute una this morning. all right my people na the time wey we get for. State of the Nation on Inform You Radio with that this morning. Well, I trust say una don't learn something this morning. But even as una they hear, someone una dey share the information with una people. Because they say a problem shared is half solved, abi. So when we they rub minds together, we go see say solution they come We go help each and every one of us. so therefore i i salute una well well today and i tell una say make una know what we will get am right we get the the nigerian project right this time around my name na Alayemi. i salute una but more, mona never come out. o oh. una wait for the next program investigative table.